My people, oh, wonders then say shall never end, oh. Wonders shall never end in the, in the palace of Oni of Ife. My country people, oh, hmm. when then they tell Kabesi, say, Kabesi, you have to, these women then, hmm, make, make, <laughs> make, make the worst not happen, oh, but God not go let the worst happen. My people, then they let us know, say, e get one evil bird when e be say e dey come cry for inside palace This evil bird go cry cry cry for night ah ah the thing come dey give everybody concern my people you know say in those uh, olden days there's a particular bird wey dem dey call evil bird that bird if e dey cry around everywhere if e dey cry near house dem go dey suspect something and true true the next day or e no sooner than they expect something terrible something mysterious go just happen so my people o oh, hmm, na that evil bird na come dey sing for for palace o oh. come dey sing dey cry for night so ah, ah the thing come dey give kabiyesi concern kabiyesi concern for ifa priest come ask Ifa priest say ah ah what is going on say this particular bird you get one name wey dem dey call am for Yoruba I no know the name but e get the name wey be say dem dey call am for Igbo dem dey call am mm, ajanunu so na that ajanunu na im dey na dey cry for night o oh. in the night the ajanunu come dey cry so Ooni of Ife come send for for ifa this time around na strong ifa na send for you know say dem get different different ifa my people in case i no know who be ifa ifa na like like the prophet of the land you e know say in those days no no christianity just as now wey be say things dey happen go go seek di face of prophet e just that nowadays prophet sef no no get level again becos god of mammon don take all over dem money money money So you can't be doing prophetic work with money. They don't work hand in hand, and you can't do it with flesh. So most of them they don't they diluted. Nobody they see anything again. If you enter church, say they go meet one prophet, now scam, they go just scam you. Take it from me. They will just scam you, chop your money. Except you go, you as an individual, you go, go seek the face of God yourself. And you will get solution by yourself as in. Lock yourself for your house, pray. Pray, you'll get your solution. Leave all those prophets. So, Ifa, na like prophets, seer, people will be said and they see, gods of the land will be said and they communicate with the ancestors. Where the gods of land they communicate with, then go, then go, they go know wetin they go on. And this Ifa, they know they do one by I go learn Ifa, they know they learn It's something that uh, we possess you is is a mantle that uh, the ancestor will, will bestow on you you will come begin dey do ifa work that is how it work so my people o na so your Ooni of Ife come call ifa this ifa when he call not be that type where be say to be embarrassed this one na real ogbonge serious strong ifa when e be say if ifa talk one hand Because this one no dey even they stay in the midst of people. he get his own shrine very far from people. All in things when they do, that one they really they communicate with the spirit, with the ghosts of the land. So, Ooni of Ife con go um eh, con go send for that one. that one con come. Hey! As that one con come, he say um worse things are happening. E say what? He say who be that olori who be that olori make the olori confess na na na na if not instant judgment this one no be matter of um, they call all of them they say oye oh, yeah, make all of them gather ashley no dey town so she no dey among them she dey um, uk so they no count am join because she no dey nigeria she no from uk come come put something for for palace overnight waka so because the thing just dey start to dey sing of recent my people no be small thing o hmm now if i come saw here, make all of them line up dey come come out They come come out o I say oya ya ya make the person talk now because him go call the person name as if i say him go call the person name e eh, olorun come say eh, eh, him eh, go talk o him go talk. So wetin dey there now be say dis whole matter when e be say dem dey say bad bird dey sing, bad bird dey sing. E know say bad bird dey sing but the jazz when e carry come, the jazz when e carry come, e no carry am come say e wan come harm harm anybody. E no carry am come say e wan come do any bad, say e carry am come to come protect herself say because e no dey e no dey e no know wetin dey wrong with her these days e no know how things come dey do am like this say e no wan come continue like this because if he continue like this maybe him enemy go kpai say how dem go take explain this whole thing say he no dey sleep for night say for the past one month now him wey be runke never never sleep he never open uh, enter bed say make he sleep he sleep hey he say sleep He never sleep say he no dey sleep say he no dey sleep Oh, hey say the if you just manage to make you close eye sleep the next five minutes of her sleep say na war of amagedon battle of musanga na im go dey fight for for for sleep real serious battle of musanga both di one dem dey carry calabash o oh. both di one dem dey carry spell o oh. both di one dem dey carry house o oh. na so so battle of musanga na im dey fight. sometimes e go be like say breath want to leave am e go be like say life want to dey want to sniff life comot for am. say im don dey bear dis thing dey bear dis thing open her see am now she don leave finish. people dey ask am say wetin make am dry like panla im say see am na di tin be dat. so now in bid of to find solution to her own problem e no want to involve anybody na make her go carry something come and the thing when he carry come he keep one for him house he bury one for the for front of her compound for her own safety and protection he no he no do anything bad Now if I can say the particular if I when he do this thing for you he no tell you the complication He no tell you the the outcome of wetin e do for you He just do something for you e no tell you say look o oh, look o oh, there will be a repercussion o oh. if you no do am like this if you no do am like this he no tell you you just you just carry something gbogbogbogbo gbawam come put for palace who does that hey oni of ife Allah, o oni of ife say chai these women no go send am go early rip o. What is this? What? If any of such thing is happening, why can't you tell me when I be KBC? Why can't you tell me? Say, ah, look, oh, not like this, not like this, So oh, we go find solution. Na Ronke say, ah, find solution, okay? Well, you know the reason person. Every time Queen Naomi, Queen Naomi, Queen Naomi coming to the palace is not coming to the palace. Pack out of the palace is not packing. We go just they they pack they they they repack just like that. Say entire. Now she wear the shoe. Now she now know where the thing they pinch her. So make nobody ah say no it no mean any harm. Now Kabesi was angry. Kabesi was so very very angry, my people.